na adventist world radio voice of hope my good people i greet una i welcome una come this our special middle of the week program na today we dey talk as our body go take well kampe since since now we dey talk about wetin doctor dey call anemia wey be the condition wey person blood no for balance for im body and dr sylvester ipiagolo na im don dey follow us talk about this anemia since since so today how we go take treat the matter if we get anemia na dr sylvester ipiagolo go follow us talk when im follow us talk finish pastor augustine akane go come with the number fourteen wey we get for inside jesus christ abeg open your ear make you hear this number fourteen because na big thing na e be for our eye the song wey we go take end the program say blessed assurance This song na him blessed assurance jesus na my own and you know say when you get assurance say jesus na your own you no go shake and nothing go fit shake you my name na joseph inegwe and i dey pray say today program go bless you in jesus name amen. our people we salute una o we welcome una come today program we wan thank all of una wey dey lis ten to this program every day o and we thank una wey dey call and dey ask question and dey bring prayer request may god bless una the matter of how we go take well and our body go strong kakaraka na we still dey talk for here o anemia na we still dey talk the anemia so doctor don tell us say na when blood for body no balance as e suppose to balance e tell us how body go dey do us when that kind thing e dey inside our body so today we wan look how we go take treat anemia the thing wey doctor don tell us for four weeks now be say anemia we fit share am into two o e get the one wey you no fit do anything put you go just dey manage and dey go but e get the one wey you go fit treat so make we start from the one wey you no fit do anything put the one wey na as you take come this life na so you take carry am come maybe because na so your family be so how we wan take manage that kind one doctor. okay so we dey talk about the congenital uh, one say they get different do's and don'ts wey be say they go fit manage but they need to learn on what it pertains to their own peculiar case. Okay. For instance, the sickle cell anemia. That they get some kind 30 signs where we say they tell them when crisis won't come. Mm. So they need to just understand their body system. That's why they say mm. know your body. Okay. Okay. And then the other thing, where they there, we say they need plenty of fluid because one of the problem where sickle cell anemia they get now the crisis where they go through because of uh, the pain the way their blood shape they, you know, they allow the free flow and they cause some of those crises. Mm. Which they call they get joint pains. Mm. So they need plenty of uh, water, plenty of fluid to take so that that can be dislodged. Sometimes hospitalization okay. is needed mm. in order to help them to manage the crisis. Okay. So, more no fear. We need to just go to the hospital. Go to the hospital and then they will support okay. with those palliative uh, care okay. as uh, needed. Again, there are some of those other congenital ones that are extremes mm. also. It's so difficult, but they have some palliative uh, care that is also given by the hospital. We have some other cancerous uh, issues that are also related. Those ones, if there are opportunities for surgery, they can be done. sometimes even within the sickle cell anemia you have opportunity for transplantation of the bone marrow for instance okay. to help to change generate yes, new blood cells yes that will be more normal than uh, the sickle cell anemia that can also be done with bone marrow replacement okay so those are the things that are opportunity that are available okay but the one then now wey it e happen to us not be saying na so they born us with am What we feed do put. the major thing is to find out what will be the cause. okay that will be the first step once we don't know what will be the actual cause of this particular anemia like we say some will be because of uh, the nutritional deficiency okay. some are due to iron okay. They will need to make sure say as we treat the anemia mm. through blood transfusion mm. we also manage the nutritional uh, aspect alongside okay. so that we give the person the right nutrition especially if na iron deficiency food that contains iron or supplement that has iron okay. will also be given so that's what i would use today help to solve that uh, problem okay. and then of course with proper guidance to the patient they will tell when to stop okay. and then to continue with the natural uh, uh, uh okay. Uh, food. So so this one self, you not just fit talk say you go market go buy supplement or you go chemist go buy supplement. say you come buy folic acid supplement What we get folic acid just dey take am from one year to one year to one year you no fit do like that you must make sure say na hospital dey manage you for inside this matter. na so you know even uh, when we talk about taking supplement the supplement will not be for every day. okay. because we dey get wetin the body need for each day. day. okay. so with that one now your doctor will advise you as to what you will need for a day because some of them you are getting from the food that you are eating. Yeah, eating. Okay. So it is when you are not getting enough the, enough from the food that is when you now need the supplement. Okay. To now cover up that gap, so that you now be able to replenish. Okay. The appropriate one that you need for the day. Okay. Now you get one question within my mind to ask you because of something where you just talk. What if it happen when doctor they go come decide say this person will go get blood Now, when the blood level they extremely low, lower than when the person go home. fit uh, manage himself in the sense that the person go don't fit take orally. Yes, we dey see those kind of a eh, situation. You, you follow us talk for the beginning say thirty percent. Yes. the fit so now, percentage judge Okay, now let mm. me hmm. use percentage mm. to help mm. you. So below thirty percent. Mm. anemia don't set him because the borderline are 30%. Okay. For mm. the hmm. PCV. Okay. Now, once it is lower, sometimes between, let's say, 25%, mm. it's still manageable okay. without blood transfusion. Okay. You can use other things to support. To, yeah, to support, to okay. build the blood back up. Okay. Then, when it is lower than 20%, it's getting critical. Okay. You need blood transfusion or you need what we call an hematocyte okay. to help with the blood uh, build, build up. up. And by the time it's going even lower than that, that's extreme. Anything that is between 10 to 15 percent, it's always difficult to just rely on the supplements or the other. So that's how you must give blood. It's a must that you need blood transfusion to mm. bring it up, and then you can continue with uh, the other things when you go feed to. Mm. So all these people when not agree, may they take blood so it go better before it reach where dem no go fit make dem kuku dey do the other one first to take build up correct so that dem no go take correct. blood correct like we say prevention e better, better pass cure yeah. na true wow so one thing wey you don talk well well na this food matter me i no know how we go take fit talk this matter of food pass as we dey talk am for here every time so dey say make we no so so dey chop the same colour of food my people for here we dey sabi chop the same colour of food well well many of our pikin for here if dem see vegetable dem don run the one wey dem know na make dem see fish and meat for inside the food yellow versus yellow we chop am but i know say many of una wey dey hear me for the north so una food dey get plenty colour abeg make una continue to dey give all those plenty leaf and vegetable dem to the family make dem dey chop and una sef get plenty fruit sometimes sef make we no cook the food before we chop we wey be christian so una read for bible say god give adam and eve stove abi he give dem gas una never ask una sef how those people take dey chop because dem no dey cook food that time as dem pluck am na so dem chop am so sometimes too make una chop ordinary tomatoes chop ordinary onions make the body for balance we no fit talk am pass so for here today o oh. we pray say this one wey una hear so una go do am because if you wan buy blood no be small money e be instead buy ugu buy bitter leaf buy water leaf buy green cut am for pot with okra and onions May you chop may your body for balance may god bless una and i pray say next week una go join us again wey we go bring another matter wey go fit make our body strong kampe come for here doctor i thank you for all the time may god bless you too so una bye bye o oh, until next week. so my people i thank all of una wey lis ten to the program today may god bless una all of us join hands together we say thank you oh, to dr sylvester ipiagolo e no dey easy for doctor to leave im work come follow us dey studio dey talk this matter every week by week so now today we don see how we go take treat this anemia many people dey today wey no dey like to take blood for hospital because some of this blood dem the thing wey dey for inside sef e even bad pass say you no get blood because if they come give you some of this blood dem eh e be like say na death sen ten ce na dem come give you so come make people no dey wan take blood na make doctor dey advise all of us now say before e go reach where dem go say wa get you? you must take blood take this time dey treat yourself small small dey chop all this vegetable wey dem dey talk so i no know wetin make vegetable dey add us to chop abeg make we dey chop the vegetable so that blood go balance for body this blood wey dem no dey get so no be better thing o oh. make we try make we make sure say we arrange our body well now wey dem talk say dem even dey do transplant the money wey dem wan take do that one no be small money o your money no go fit long reach there o so for me and you na to face the ugu make we chop well so that our body go balance i pray say all wetin we hear today we go practice am for the little little corner wey we dey make our body for well kampe now make i give you telephone number if you get question for inside the matter o or you get prayer request o oh, you fit call us or send us text message or whatsapp message. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na awro studio annex po box 84 DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0906 456 6385. Make I take am again 0906 456 6385. You fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. so may we come hear the word of god the message today now say inside jesus christ we get the strong mind the full assurance like oyibo dey call am say we get salvation What in this thing where they talk so e mean Now only as you go open your ear now listen to pastor augustine Akane. now you go understand this full assurance of salvation when he said, "Now be the number 14 where we get for inside jesus christ. hear the voice of the lord hear his voice. Hear the voice of the bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Now, another time for us to hear the message of hope. And today, now your brother, Pastor Augustine Akane, they bring now this message of hope. Before we start, we seek the Lord in prayer. Our Papa, we there for heaven. Another time, not come, we will hear your word. Papa, open our heart so that we understand your word in Jesus' name. Amen. Today, I want to talk on we have full assurance full assurance colossians chapter two verse two. na there we dey take our bible text and e come tell us say their heart come dey comforted our heart come dey key together in love and we come get riches of full assurance you know many today dey doubt their salvation if i ask anybody wey dey hear the sound of my voice today if you die tonight you sure say you go go heaven some people dey go stammer some people dey say eh i never ready but how we take get this full assurance na im we wan talk first thessalonians chapter one verse five come tell us say our gospel come come unto us not through words only but with the power and the holy ghost in much assurance as she know what kind of man we be wetin dey make this full assurance if we give our life to christ make i tell us nothing we go fear nothing we go doubt why we dey doubt say whether if i die today i no go make heaven Is e because say our hand full with yamayama we say we dey go church but our leg dey another place you say you marry but you dey look another girl you say you dey work but you no dey faithful you dey tell lies you dey do many things so when anything happen dem dey talk about jesus christ every day you say you no ready make we look the cross wetin dey give me assurance if i look myself i go lost o oh. i go dey condemned but if i look jesus christ i no get reason make i dey condemn so wetin dey give us the assurance and the cross no be your church attendant no be as you dey give your tithe no be as you dey pray for people no be because you be friend to your bishop no be because you sabi do things pass every other person the only thing wey give us the assurance na the cross of jesus christ e death and resurrection. Say, die for us. That's why that text say, For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whosoever believe in him, he said, we go get eternal life. So I want to tell you, my brothers and my sister, that assurance is supposed to day you because if you no get that, Bible say with the wave like sea, we know they stable. So if you wake up every day the first way you go do na ask jesus into your life thank am for the life ask the holy spirit make e fill your life and as you dey go dey comot you go dey conscious say jesus dey come again you go dey conscious say if i sin i dey offend jesus christ but many people no care o oh. dem dey go church na dem dey drink pass dem dey go church dem still dey go party dey go club why your life can't be different you say you dey go church you still get boyfriend girlfriend and you dey married the assurance no dey there and that's why hebrew chapter ten verse eleven come tell us say make we draw near with a true heart in full assurance of faith make we draw near to god that's why i like john chapter six verse thirty-seven he say anybody will come to jesus he no go drive away and Hebrew, they tell us, say, make we draw near with a true heart. Make you serve God with a true heart. If you say you be Christian, make you dey true. For your working place, if you say this person are true Christian. You know, today we they hear true Christian. Christian are Christian. But we they put true Christian because Christians don't fail people. That's why they say true Christian. for bible dem no dey get true christian e say either you be christian or you no be christian but today you hear say ah na true christian why the true christian come come because many christian wey dem say dem be christian dem go talk another thing dem go do another thing na there dey quarrel pass na there dey tell lie pass na there dey fight pass so na im make i dey join the word dey say you be true christian because if i say christian now everybody wey dey carry bible na christian everybody dey go church na christian and that's why bible come tell us for that hebrew say make we come with true heart full of assurance of faith and say our heart make dey sprinkle away from sin make that blood of jesus christ wey dey wash sins away purge all our sins na be the thing o through christ we have assurance god go hear our prayers And that's why Jeremiah chapter 33, verse 3, I like this text where well. He said, Call upon me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you don't know. You don't call upon God. You the way make your pastor pray for you. You know, say make pastor pray for you. You know, say make uh, prayer band pray for you. Say, call upon me. Peter say you are a choosing generation, a royal priesthood. So when Bible say call upon me, that call me say you then get assurance. Say anytime you call upon God, He go hear you. Now the assurance be that through Christ we get assurance say our sin, God don't forgive us. That's why Ephesians chapter one verse seven. He say in whom we get redemption, we get freedom through His blood, the forgiveness of sin according to His riches in glory. People of God, assurance say through christ we be children of the living god hallelujah john chapter 1 verse 12 say as many that are receive him god can give them power to become sons of god make i tell you you are a child of god child of the living king god no make you for sickness god no make you for herbalist god no make you for anything way they against the will of god god make you so that you be sons and daughter of god and anytime you need anything just call upon God. Get the assurance. Get the faith. Say, God will give you, and it will be well with you. Our Papa will there for heaven. Through Christ, we get assurance. Say, everything we want, we get them. Please, Papa, help us. Give us that true heart to be Christian. In Jesus' name, amen. so my people na here we end the program today o oh. i thank all of una wey lis ten may god bless una well well i wan thank pastor augustine akane too e don dey here since the beginning of this week dey bring the word of god come give us every day by day may god help us bless am well well in jesus name full assurance of Salvation na pastor augustine akane tell us say we get today wetin that one mean that one mean say as i don give my life to jesus christ i no go fear say if jesus come i no go go heaven this salvation wey i get so no be because i get anything wey i dey do for god wey dey make god clap for me o na because jesus christ die for the cross of calvary na make i get am all those of una wey think say as una dey go church as una dey dash beggar money for road una dey do good good thing for orphan and widow na una go take get salvation una lie o no be say those things wey you dey do so dem no be better thing o but na only one road dem dey take pass take get salvation and that road na jesus christ bible tell us say e no get any other name under this heaven wey we go take save pass the name of jesus christ until you save that save eh anything wey you dey do na banza because the bible say na only the person wey get jesus christ na get life if you no get jesus christ you be like dead body wey dey waka for road you don see dead body wey dey waka before e no possible na be say heaven no know say you dey so i pray say as you hear all the word of god today if you true true wan get this assurance say you don save you go do wetin nicodemus do come meet jesus make you come give your life to jesus so that you go born again no human being fit come this world unless na woman get your belle born you come here and na the same thing unless the spirit of god born you like john chapter three talk you no go fit get the life of god so give your life to jesus may the spirit of god come make you new creature for inside jesus christ we no do am pass tomorrow we go still come again oh. Not the tire remember to join us the program it e go bless you until you hear my voice may god bless you make he keep you in jesus name amen. our address na awro studio annex po box eighty-four DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWRO Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na zero zero nine six four five six six three. Eight five, make i take am again zero zero nine six six six four five three eight five. you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.